It's sure for you, baby. I'm going nowhere. I beg people they find love. Why you not do am? Make una show us way. This thing no good though. I hear say the love, the love is the sweet vela. Make una show us way now. Make una good evening, my country people. We don't come as we don't always come. We don't land from campus veda of federal university of agriculture abeokuta inside the land of alabata shey na go talk say na don miss dis voice i know say na miss me na no fit lie na still na favourite girl na one and only black skin girl adebayo zainab na me be dat i don learn today with our tori tori gbedu before but before we go chuka inside the matter make we first give una three gbosa na american gospel we dey always call am and i hope say una never forget we thank all of una wey dey lis ten to us from outside naija and from obodo naija make una receive our three gbosa like that gbosamen gbosamen Yo, yo, we really appreciate una make we first take the small tori before we go chook am inside the full matter as we dey always run am the first tori wey dey my table this evening talk say dem talk say the new covid nineteen variant wey dem dey call omicron wan dey cause trouble as usual e don lead to the matter wey be say some country wan dey ban their self from entering their border god go help us o the next tori talk say efcc dem don dey lash the northern governor on top one money wey dem withdraw na wow make dey sha no chop this this country things. na only god go save us from all these our leaders pensioners dey lament dey talk say dem no like the way federal government dem dey treat dem na wow o shey asuu go strike also no go strike make una dey follow us dey go before we go chuka inside the food tori. okay now make we chuka inside the matter as we dey always run am the first story wey dey my table this evening as i don talk am before dey talk say the new covid nineteen variant wey dey dey call omicron wan cause kasala again as some countries dem wan ban nigeria make dem dey make dem no enter their country so dem nigeria sef wan retire dem wan do their own back say eh una wan ban us we sef we go ban una those countries include united kingdom saudi arabia argentina and canada and canada wey sef dey call it canada i talk say dem wan put nigeria name for red list nigeria sef talk say dem no go gree una sef go enter our red list na the matter na the matter wey dey happen between those countries be that efcc dem don dey lash northern governors dey talk say make dem explain how the sixty billion naira hey and wetin dem use am do as dem do. am so wetin dem use am do dem wan know the full details sixty billion if dem use that sixty billion do something shey nigeria no go know say something hit dem that sixty billion na only god know that where that money enter now na only god go save us from all these our leaders pensioners dem dey lament say they no like the way federal government and state governors dey treat them children no be spare tyres <laughs> na wetin dem talk but e no easy na make person work for years for forty sixty years make god dey collect money make una come dey do am anyhow sometimes federal government go pay dem o all those state government dem go chop the money dem go give dem make dem dey fear god say dem sef dey get old people for house na god go help us the last story wey we go pick this evening talk say na asu matter o but we no fit talk anything too much on the matter because na until tomorrow we go know wetin dem asu talk some dey say asu wan strike some dey say dem no wan strike till tomorrow we go know wetin go sup na here we go stop for today my country pipo na me una go dey lis ten to na una i go dey meet my name never change na still na favourite girl adebayo zainab make una enjoy the rest of una day and have a wonderful week ahead till next week we go meet again make no forget to always follow us on our social media and on our twitter page instagram page and on our facebook page till next week we go meet again i love all of una aduda make una take care of una sef bye bye.